more trouble they come for olori mariam as she don't try to build a connection with um kabiyesi daughter my correct correct people. e get the level wey be say e go don develop woto reach eh the royals go fall out with you marian fail woefully this time around and queen naomi dey in support 100 percent with wetin princess diola do to olorimarian e don bring water for the eyes of olorimarian o oh, because e don be as e say now wey the woman dey try to be in the good side of people, many many people can read through her and they no one get anything to do with her make i give una the shocking update to the alleged information we are here straight from the palace of the oni of ife This one itaigele Now welcome back again to my youtube channel oh my correct correct people. if that the first time wey you dey see this youtube channel I better make you try like this video and make you subscribe to the youtube channel if you're not a returning subscriber i thank you well well o oh, na you go go go. Now be di real mvp Now god na go bless our beloved queen naomi because she play a very very motherly role for the life of eh, princess diola right from the very beginning now we don't know say diola and queen naomi although them be close age diola na somebody wey recognize the glory wey dey for the life of queen naomi and he bend down lis ten to her like a mama to a like a pikin to a mama my correct correct pipo while e be say princess diola no gree enter inside di palace again na becos of wetin we hear allegedly tok say kbac bin do to queen naomi as im ignore queen naomi queen naomi suffer for di palace well well with all di pipo wey dey try to pull am down and di fact say her husband dey more interested in di concubines than in her like correct correct people if you be woman and you dey inside marriage you go understand how painful that one fit be for a woman my correct correct people. according to how we take hear the alleged information na this particular one na make make eh, princess diola decides say he no go return back inside the palace he no wan even get anything to do with him papa he won't stay on his own he won't grow on his own even when the be say suitors they come for her pipo won't marry her they come for her princess diola no bring bring them to the palace for a very very long time why because of saying they fear to marry and all this while where everything they go on mary and ronke ashley all people, they they they more interested interested in, in taking the position of Queen Naomi. They're not they interested for how the daughter of Kabiesi, they feel with all the things that they do for, do for Queen Naomi. They're not they interested because they obviously get selfish desires, selfish needs where they won't fulfill on their own. my correct correct people right now we don't hear say Marianne. If they try to in a good book of most people my correct correct people. hmm before hmm. i go let na that one o make i tell congratulations to kabiyesi daughter because everything don change at a point e come be as if say the oloris dey bewitch this girl as if dem no wan make dem make she see the joy wey dey for marriage they just want make she dey think say marriage dey painful marriage dey shameful make she no worry about marriage make she no do anything about marriage but you see we all know say every marriage they different but this particular kabiyesi only, they feel filled with a lot of manipulation that is why e be as if say nothing where queen naomi do or nothing where the kabiyesi do they work out because no be clear eye but i thank god though for queen naomi because she don't fit to revive princess Adiola. we don't hear allegedly say he gets suitors where they come for Adiola and she don't carry them come present to her papa This one has something where be say we don pray for for a very very long time we don dey pray say make a see im pikin suit up because na thirty years now we dey hear say uh, princess deolade no be small pikin and e dey this afraid of marriage finally oh, they don pick a date for the wedding They don do some certain certain things as we take dey hear the alleged information na olori mariano don decide say na now be the right time for her to present herself as a mother figure for the life of olori eh, princess diola <laughs> you think say princess Diola na tadenika o e say thirty years na three years no now not be the same thing princess Diola outrightly refuse the money wey be say olori ah, marian dey offer am because princess Princess diola don see many many times wey be say olori marian don offer im papa something and e take dat thing wey im e offer im papa take insult im papa at the end of the day e no get who olori marian don give gift wey e no talk down at dat person later in life so wetin come be the head of collecting gift from a woman wey e be say obviously you know say e go talk down on you or you e go take that gift insult you later in the future e dey very very appalling na the behaviour wey olori marian don don eh, exhibit for a very very long time queen naomi i really thank god for you because god na im dey fight your battle dey make way make pipo dey see say your hand clean aka dey ọcha na these women na come your territory try to subdue you but you see god wey they fight your battle Don't open new doors of blessings windows of opportunity for you e be say you are you are celebrated even more than the people where they call themselves blue blooded even more than people where they say that they feel that they be royalty you are celebrated more than them. to show you say god they fight your battle and na you they hold your peace eh my correct correct people. The only person where be say we they hear allegedly say eh, princess adiola dey fit to listen to na queen naomi yes because you know say queen naomi na a woman wey get experience e dey teach am life lesson not be say e just dey talk to am as a daughter to mother e dey teach am life lesson with her own experience if you don lis ten to queen naomi talk you go know say queen naomi has a lot of things to give na only a zombie a zombie no go see a woman like queen naomi wey go wan dey close to am that is why wen eh, princess adewamiwa e dey cry say make im papa allow queen naomi adopt am e know wetin e see for queen naomi body wey be say im mama wey be ayaba side chick come come dey come dey hala say make queen naomi comot im hand for your body if you be good mama your pikin no go fit to open mouth say make another woman be a mother to her you understand so na person wey wan grow pikin wey wan grow if you see where growth dey e go chook head e go say ah this is where i should be this is where i want to be this is where i can get growth my correct correct people i just thank god for our beloved queen Naomi because her light dey shine regardless of how the enemies try to dim her light put her down pull her down lie lie dem no fit win over her because God wey dey fight our battle, no they sleep, no they slumber. We happy when we say uh, Princess Adema Adewami, uh, Princess Adiola, He rejects the abominable gift of Olori Mariam. Yes, Olori Mariam gifts na wetin see bia he see. He go give you today, tomorrow he go take and insult your life. He go take, take tell you the one way. be say you know. imagine say somebody go ever ever tell you for life. So he good as Princess Adewami, uh, Princess Diola. He reject the gift completely. My correct correct people, as I hear this alleged information straight from the palace of the Oni of Ife, I say make I package and call informate my correct correct people. More gonna let me know what you wanna think about this particular one. If you never like and share this video, your own no go spoil. Make you try like and share the video. If you never subscribe to the YouTube channel and turn on notification bell, ah, make you try do that one so that every time wey i put out any fresh and spicy update like this, na you na go first receive the notification make you no forget to like and share this video i go bring you more update as things dey unfold for inside the palace of the Oni of Ife.